Queenie la dio ijwi ya Amerika iradiyo ijwi ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cacu c'amakuru we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ni frederike bunikije agiye kubashikiriza amakuru ubushikiranganji bujejwe ubucuruzi n'inganda burahumuriza abanyarwanda ko mu rwego rw'ubucuruzi cane cane ku bicuruzwa vy'ibanze rutabangamiwe cane muri iki gihe isi yose ibangamiwe n'ikiza corona virus icya mbere na mbere ni ukumva ko ubucuruzi ntabwo buri bugende muri ibihe bisanzwe nk'uko bwagendaga ariko ingamba leta yashyizeho ni ukugira ngo nibura iby'ibanze bibe bihari kandi n'abantu babibonere ku giciro cya nyacyo uyu ni soraya hakuzi yaremye umushikiranganji w'u rwanda ajejwe ubucuruzi n'inganda mu mabarabara yo mu gihugu ca Espanya igihugu ca mbere casindikajwe cane n'ikiza coronavirus inyuma y'ubutaliyano uyu musi ku gatanu nta n'inyoni yaharangwa Sumaila Sise umunyapolitiki akomeye atavuga rumwe na leta ya Mali ari mu minwe y'abamunyuruje bataramenyekana umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza Boris Johnson yanduye umugera coronavirus mu gihugu cya afurika y'epfo abantu babiri ba mbere bahitanywe n'ikiza corona virus izi nkuru zose ntimuve ku maradiyo yanyu ni mu kanya uwo ni umwanya w'amakuru havugwa hirya no hino ku isi tuyatangurire mu gihugu cya uganda naho abapolisi barashe abantu babiri kubera barenze ku ngingo zafashwe na leta zo kwirinda gukwiragiza coronavirus fidele nyongabo niwe agiye kudushikiriza iyi nkuru perezida wa uganda yoweri museveni yasabye abanyagihugu kuguma mu mazu yabo yamarandi yabitegetse icese amashuri ibibanza abantu binezerezamwo n'ibibanza abantu basengeramwo hamwe n'amasoko abantu baguriramwo ibidandazwa bivuye mu burimyi vyarugawe mu kiringo c'ukwezi abanyagihugu barabujijwe gukoresha uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu no kuba barenga batatu mu modoka imwe canke barenga umwe ku mapikipiki umuvugizi w'igipolisi co ku mugwa mukuru wa uganda kampala patrick onyango yatangaje ko abapolisi bari mu gikorwa co kubahiriza ikurikizwa ry'amabwirizwa ya perezida museveni bahagaritse abantu babiri bari ku ipikipiki ahitwa mukono hafi y'umugwa mukuru kampala ku munsi wa kane avuga ko abantu bahanganye n'umwe mu bapolisi yaciye arasa mu kirere yamara abonye baje bamutumbere yarashe umwe muri bo ku kuguru uwundi mu nda onyango avuga ko abo bantu babiri bari mu bitaro batangaje ko batari bazi amabwirizwa yatanzwe na perezida museveni aziririza abantu gukoresha uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu hamwe n'uko ati abantu barenga babiri barekuriwe kuba bari ku mapikipiki
urakoze fidela tukivuga kandi ku ngaruka zikiza coronavirus mu mabarabara yo mu gihugu ca espanye igihugu ca mbere casinzikajwe cane n'ikiza coronavirus inyuma y'ubutaliyano uyu munsi ku gatanu nta n'inyoni yaharangwa ibindi bisobanuro Oriane Itangishaka uyu munsi wa gatatu niwo urangije indwi zitatu z'ibihe bidasanzwe ico gihugu kimazemwo kubera ico kiza amabarabara y'igisagara ca barcelona kigira kabiri mu bunini yagaragara ibice vya arc de triomphe godi safrada familia hamwe na laramba bizwi kuba bigenderwa cane n'ingenzi nyinshi ku mugwa mukuru w'intara ya catalonia navyo nyene vyagaragara ku biyaga ingenzi zisanzwe zitemberako uhabona abapolisi bahagenduza gusa igihugu ca espanye ni igihugu ca mbere casinzikazwe cane na coronavirus inyuma y'ubutaliyano kaminuza john hopkins yo muri leta zunze ubumwe za amerika itangaza ko ibitigiri vy'abanduye umugero wa coronavirus muri espanye bishika ku bihumbi mirongo itanu na bitandatu abahitanywe n'uwo mugera nabo bakaba bashika ku bihumbi bine n'ijana sumaila sise umunyapolitiki akomeye atavuga rumwe na leta muri mali ari mu minwe y'abamunyuruje bataramenyekana fidele niyongabo niwe adufitiye iyi nkuru mu itangazo umugambwe wiwe parti pour la république la démocratie prd mu mpfunyapfunyo wasohoye wamenyesheje ko sumayila sise nabo bari kumwe bazimanganye ku muhingamo wo ku munsi wa gatatu inyuma y'uko biyamamarije hafi y'igisagara ca naifunke mu gice co hagati mu gihugu ca mali umugambwe prd wamenyesheje ko umwe mu bacungera ubuzima bwa sumayira sise yishwe abandi babiri barakomereka igihe abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye bamutega n'abo bari kumwe hagati y'imihana iri mu ntara ya tombuktu mu buraruko bw'igihugu ca mali umuvugizi w'umugambwe prd demba traore yasubiyemwo amakuru yatangajwe n'abantu bane babonye ivyabaye barekuwe n'abanyuruje sise n'abo bari kumwe yamenyesheje ko abamunyuruje batarasaba ingwati bitegekanijwe ko mari izogirisha amatora y'abashingamateka ku munsi w'imana wimirije urakoze fidele umushikiranganje wa mbere w'ubwongereza boris johnson yanduye umugera corona virus thomas kamirenge niwe adufitiye iyi nkuru mu mashusho ya videwo yanyujije ku rubuga rwe rwa twitter boris johnson yatangaje ubwe bwite ko yatangiye kubona utumenyetso duto dusa n'ibya virusi ya korona guhera ejo kuwa kane ati nipimishije nsanga naranduye minisitiri w'intebe w'ubwongereza yasobanuye ko yishyize mu kato ariko yahumurije rubanda avuga ko akorera mu rugo imirimo ye uko bisanzwe nta kibazo boris johnson avuze ko yanduye virusi ya korona nyuma y'igikomangoma charles nawe wabitangaje ejo bundi kuwa gatatu nawe ari mu kato ariko ibiro bye bivuga ko atarembye nk'uko biteganijwe igikomangoma charles ugomba kuzasimbura umubyeyi we elizabeth wa kabiri ku ngoma na minisitiri w'intebe boris johnson nibo bari bateganijwe kuzajya i kigali mu rwanda guhagararira igihugu cyabo mu nama ya makumyabiri na gatandatu y'umuryango w'ibihugu bihuje ururimi rw'icyongereza commonwealth mu kwezi kwa gatandatu mu rwanda urakoze thomas mu gihugu cya afurika y'epfo abantu babiri ba mbere bahitanywe n'ikiza corona virus igihugu cya afurika y'epfo gisinzikajwe n'ikiza corona virus cyatangaje ko abantu babiri ba mbere bishwe n'icyo kiza muri iki gihe abamaze kwandura uyu mubwira bashika ku gihumbi ibyo bibaye kandi mu gihe icyo gihugu cyafashe ingingo zibuza abanyagihugu kuva mu ngo zabo mu kiringo c'indwi zitatu umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu yavuze kwabo bantu bapfuye baba mu ntara ya cape yo mu burengero irimwo igisagara ca cape town igihugu ca afurika y'epfo nico kirimwo igitege kinini c'abamaze gufatwa n'umugira w'ico kiza ku mugabane wa afurika wose aho abantu ibihumbi bitatu n'amajana abiri bamaze gutorwamwo umugira w'ikiza corona virus mu gisagara ca johannesburg ejo ku munsi wa kane mw'ijoro abapolisi barakoresheje ivyuma birungika amajwi kure bahimiriza abantu kuva mu mabarabara harimo abantu batagira aho bakika umusaya basanzwe baba kw'ibarabara perezida cyril hamafuza yarashikirije ijambo abasirikare n'abapolisi imbere y'uko ingingo ziteka abanyagihugu kuguma mu mazu yabo zishirwa mu ngiro abasaba kudafata bunyamaswa abantu muri iki gihe basanzwe batekewe n'ubwoba radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubibutse ko mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotweb ku metero cumi n'icyenda no ku metero mirongo irindwi na zibiri naho mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri facebook na youtube naho nyene turi kuri radiyo yacu ku kibanza wezi itatu radiyo yacu bewa akaburungu com mu kanya turabashikiriza amakuru yo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini amakuru yo mu karere ka afurika ibiyaga binini ayo makuru tuyatanguriye mu gihugu cy'u rwanda aho ubushikiranganji bujejwe ubucuruzi n'inganda buhumuriza abanyagihugu ko mu rwego rw'ubucuruzi cane cane ku bicuruzwa by'ibanze rutabangamiwe cane mu iki gihe isi yose ibangamiwe n'ikiza coronavirus nyamara ngo biribonekeza ko ibidandazwa u rwanda rwahora rushora hanze y'igihugu byagabanutse kubera ico kiza ni inkuru ya eric bagira ubusa umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda atangaza uko ibintu byifashe mu rwego rw'inganda n'ubucuruzi muri ibi bihe isi yose ihanganye n'icyorezo cya virusi ya korona minisitiri w'inganda n'ubucuruzi mu rwanda madame soraya hakuzi yaremye yavuze ko nta mpinduka zidasanzwe zigaragara muri uru rwego cyane ku bicuruzwa by'ibanze aravuga ko hari n'ibicuruzwa byavaga hanze mbere y'iki cyorezo byakomeje kwinjira imbere mu gihugu uyu munsi ntacyo tubona cyahindutse cyane cyane cyane ku byo twita ibicuruzwa by'ibanze byaba ibiribwa ibinyobwa ndetse n'imiti cyane cyane ko hari n'aho twari twabonye yabonye ko hari abantu babyururiyeho kubera iki cyorezo akumva ko agomba guhita yongeza ibiciro avuga ati ibintu byabuze ku isoko ku isoko biracyahari ari nayo mpamvu twashyizeho amabwiriza y'ibiciro bitagomba kurenga kuri ibyo bicuruzwa by'ibanze byaba ibiribwa n'ibikoreshwa mu isuku ikindi ni uko kuba ibicuruzwa bikomeza kuza gituma abantu bashira impungenge bati ibintu byashize kuko mu nama yahuje baminisitiri b'ubuzima ndetse n'abashinzwe ibya afurika y'uburasirazuba ni ukwita cyane ku kugira ngo dukomeze gutuma ibicuruzwa nta mbogamizi zigira kugira ngo byambukiranye imipaka minisitiri w'inganda n'ubucuruzi mu rwanda akavuga ko kubera iyo mpamvu ibiciro byahamye uko biri muri ibi bihe u rwanda n'isi muri rusange bihanganye n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda mbere na mbere tugomba gushyira ubuzima bwacu imbere ni ukuvuga ko n'izi ngamba zafashwe hari abatarazifashe neza cyane cyane nk'abacuruzi bavuga bati twebwe tudacuruza ibiribwa muratubuza gukora ariko ni ukureba ko ingamba zigamije mbere na mbere kubungabunga ubuzima bw'abanyarwanda niyo mpamvu n'abacuruzi tubabwira gukurikiza aya mabwiriza ntibongere ibiciro kuko ni ibihe bidasanzwe bikomereye abantu benshi ntabwo umuguzi yaba arimo kurwana urugamba rwo kwirinda korona virusi noneho umuntu amushyiriyeho n'urundi rugamba rujyanye n'uko adashobora guhaha ibyo yashoboraga guhaha kandi mubifite n'ibiciro ntaho byigeze byiyongera icyakora mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana izamuka rya hato na hato ry'ibiciro ku masoko yo mu rwanda ndetse na bimwe mu bicuruzwa bikaba iyanga kugeza ubwo ubutegetsi bufatira ingamba bamwe mu bacuruzi bazamuraga ibiciro ibiciro hamwe byiyongereye ku isoko bitewe nuko bamwe bavuga ngo indwara zirahari nk'ibyo kurya babyo babizamuye cyane rwose usanga umufuka w'umuceri bashyizeho nk'ibihumbi bitatu guhaha abantu ni benshi barashaka ibintu bwose nta n'umwe utarimo urahaha muri uyu munsi bamere nk'ababika bakora amasitoke atazashira yenda ingaruka zabaye zo ntabwo zabaho ko ingaruka bahaha ibiciro byiyongerero birumvikana nta kundi nyine ndabyakira uko ngo biragenda bite ni ukuvuga ngo amafaranga turayasubizanye nicyo bivuze nyine kuvuga ngo ibiryo byabuze kuvuga ngo abari baje guhaha amafaranga turayasubizanye muri ibi bihe imipaka yose y'u rwanda ifunzwe ubutegetsi bw'u rwanda bukavuga ko ibicuruzwa byoherezwaga hanze mbere y'icyorezo covid cumi n'icyenda byagabanutse ni mu gihe ubusanzwe u rwanda rwatumizaga hanze ibicuruzwa byinshi kuruta ibyo rwoherezayo kuko imibare iheruka igaragaza ko rusohora amadolari atatu rukinjiza idolari rimwe muri iki gihe ibintu byaragabanutse ariko hari ibicyoherezwa ikindi ni uko nubwo tuvuga yuko hari ibyo twohereza n'ubundi byari bike ku byo tuvanayo hari n'ibyo twuvanayo byagabanutse nabyo ku buryo ku byerekeranye n'ifaranga cyangwa idolari mwanabonye ko na banki nkuru yahumurije abantu ko nta kibazo kigaragara ariko icya mbere na mbere ni ukumva ko ubucuruzi ntabwo buri bugende muri ibihe bisanzwe nk'uko bwagendaga ariko ingamba leta yashyizeho ni ukugira ngo nibura iby'ibanze bibe bihari kandi n'abantu babibonere ku giciro cya nyacyo muri iyi minsi hakomeje kumvikana inzego z'umutekano n'inzego z'ibanze ziri gushyira mu bikorwa iyubahirizwa ry'ingamba nshya za guverinoma binyuranije n'uko zateganijwe mu rwego rwo gukumira icyorezo covid cumi n'icyenda aho bari gufungira abacuruza ibiribwa bakanabuza abahinzi kujya mu mirima minisitiri w'inganda n'ubucuruzi yasabye izo nzego kumva neza ayo mabwiriza zikayashyira mu bikorwa uko yateganijwe muri uwo mugambi madame soraya hakuzi yaremye yahumurije abacuruza ibiribwa n'abahinzi biremewe ko ufite butike irimo n'ibindi bicuruzwa bitari ibiri ibiribwa yafungura kugira ngo agurishe ibyo biribwa abantu bakeneye cyane cyane muri ibi byumweru bibiri ariko nanone kumva ko umuntu yahita ahindura butike yari afite akavanamo ibitari ibiribwa nabyo ntabwo byakunda ariko twagira ngo tubahumurize bakomeza bagafungura ayo maduka ndetse n'abari mu buhinzi n'ubworozi ntabwo bibujijwe umuntu kujya mu murima we ahubwo turabashishikariza gukomeza iyo mirimo kuko nubwo ibyo biribwa n'ubundi niho bituruka kugeza ubu hari zimwe mu nganda zabaye zifunze imiryango mu gihe cy'ibyumweru bibiri mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo covid cumi n'icyenda iziri gukora ni inganda zikora ibiribwa inganda zikora ibinyobwa izikora ibikoresho by'isuku n'izikora ibyifashishwa mu buhinzi n'ubworozi nk'inyongeramusaruro n'ibindi biboneka ko byanze bikunze ubukungu bw'ibihugu byagezwemo n'icyorezo cya virusi ya korona bushobora kuzasubira inyuma nk'uko abasesenguzi mu by'ubukungu babigaragaza u rwanda n'ibindi bihugu bitari bik'ingendo zose zo mu ndege zarahagaritswe hemerewe gusa indege z'ibikorwa by'ubutabazi n'izikorera imizigo dutegura inkuru mu rwanda hari hamaze gutangazwa abantu mirongo itanu banduye icyorezo cya virusi ya korona eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali mu rundi abayoboke ba zebiyange ndakumana bashika igihumbi n'amajana atandatu begeranirijwe muri site ya makombe mu ntara ya rumonge kuva ku wa cumi n'icyenda ku kwezi batanguye kwanka kurya kuva kuri uyu wa kane mu ijoro basaba gusubizwa mu miryango yabo abajejwe intwaro bamenyesha ko bazojanwa iyo baturuka babanje guhabwa inyigisho zo gukunda igihugu umuryango witaho uburenganzira bwa kiremwamuntu human rights watch wo usigura ko ufise ubwoba ko bashobora guhanwa ufatiye ku matohoza w'abakoze ko ni inkuru ya eroge uri kadeza umunyeshamakuru w'ijwi ry'amerika amakuru y'ijwi ry'amerika ryahawe na bamwe mu bari muri site ya makombe komine n'intara ya rumonge mu mpanuko buciye uburengero bw'uburundi ni uko abayoboke baze biyangendera ku mana bahegeranirijwe banse gufungura kuva kuri uyu wa kane bagasaba guhabwa ifungurwa bibisi akaba aribo babyitekera abayoboke baba baba igihumbi n'amajana atandatu kandi mu kwanka gufungura nk'uko amasoko yacu abisigura ni ukwerekana akababaro bafise no gusaba ko bojanwa mu miryango yabo mu ijoro ryo kuri uyu wa kane mu masaha yitereye buramatari w'intara ya rumonge juvenal bigirimana yaragiye kubumviriza maze bamubwira bose ko bakeneye gukurwa muri iyo site ya makombe yabwiye ko bazobanza guhabwa inyigisho z'ukunda igihugu nk'uko bitekanijwe maze basubizwa iwabo mu biriko birakorwa byose ishyirahamwe human rights watch rimaze imyaka irenga indwi rikurikirana ibikorwa by'umugwi bamwe bafata nk'idini ry'icaduka secte mu gifaransa rirafise amakenga Nous considérons qu'il sera difficile pour leur sécurité d'être assurée.
tubona ko bizogorana ko umutekano wabo ucungerwa human rights watch yakoze amatohoza ku mabi yakorewe uwo mugwi particulièrement des w'idini cas de tueries en mars du maîtresse de mu kiringo c'imyaka myinshi Boussine by'umwihariko dans la ku Provence bwiscanyi bw'ubusinde italienne, mu où le kwezi kwa police a gatatu tiré à ibihumbi bibiri na cumi na Barrial sur gatatu le mu compte ntara ya fédéral, kayanza tuant aho au moins igipolisi 9 carashe personnes.
abo Dans le bayoboke contexte actuel au cicana n'imiburi Burundi, iburiye c'est là abantu les millions icyenda mu bihe d'enjeux.
Burundi Donc, burimo par ubu exemple, ivyo une dette bashyira mw'irinde burundaise a dit à urugero Goma en mu kwezi kwa décembre cumi na kabiri ibihumbi bibiri na 2019 cumi qu'elle avait n'icyenda quitté son umukenyezi umwe pays muri bo quatre mois yakubwiye plus i tôt, Goma ko yari fuyant yahunze des amezi persécutions.
ari imbere Elle yaho dit kubera euh, que ijambo les yavuga ko arrestations bakomeza continuent et que les guhagarikwa kandi adeptes étaient empêchés bangirirwa de guteranira hamwe s'unir basenga pour prier. Nous bibaza ko ayo croyons que mabi ces yo abus kwisubiriza reprennent mu gihe alors que amatora les yegereje élections approchent.
Nicole Wismaj atwara igisata ca Afurika yo hagati muri Human Rights Watch yabwiye ijwi rya Amerika. Maj anasigura ko biteye impungenge kubona abayoboke baze biyangenda ku mana babanje kwegeranizwa hamwe mu ntumbero yo kwigishwa gukunda igihugu gusa.
Nous sommes préoccupés par la propos de Nestor euh, Bimenimana, le directeur général de rapatriement, relaté turarajwe dans les ishinga médias, euh, n'ibyashyikirijwe na dans les nestor médias, qui bimenyimana aurait dit umuyobozi mukuru que les ajejwe États vont suivre abahunguka une bikaba machine byavuzwe mu patriotique encore menyeshamakuru ko abayoboke Donc, bagiye euh, gukurikirana inyigisho placer des z'ugukunda gens igihugu encore en begeranirijwe file pour- hamwe pour des raisons ukwegeraniza médicales ne hamwe abantu devrait ku pas mvo être z'amagara confondu y'abantu avec izari bikwiye une kwitiranywa detention no ou kubafunga information canke quelconque, inyigisho izo arizo surtout zose na si cane celle-ci cane reste iyo bihushanye allée n'imyumvire à la y'abantu rencontre des vyega croyances de personnes concernées.
niko umunyamerika akorera cyane ku bibazo by'uburundi u rwanda na kongo abandanya avuga amakuru y'ijwi ry'amerika ryahawe na bamwe mu bajejwe umutekano batashimye kwigaragaza kubera batemerewe kuvugana n'itangazamakuru no ku mvo z'umutekano wabo nuko muri abayoboke baherutse gutahuka hoba hinyegejemwo abantu bakorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho hoba hari na bamwe mu bafatiwe muri kongo bigeze gukorana nabo canke abishikanye ku butegetsi mu myaka iheze baba barajanywe ku mupaka umunsi binjira baramenyamwo bamwe ibi maje tumubajije ko biri mu vyatohoje yatwishuye ati Nous n'avons aucune information à ce sujet. En RDC, de nombreuses rumeurs et accusations contre ce groupe nta euh, makuru qui n'amwe compte dufise beaucoup de kuri familles ivyo et des muri enfants kongo se ibihuha sont vyinshi avérées non n'ivyagirije kuri fondées.
uwo En mugwi urimo 2013, abakenyezi Human Rights Watch benshi avait n'abana documenté que des yibonekeje ko ata centaines des shingiro adeptes bifise mu bihumbi bibiri emprisonnés, na dont cumi na gatatu certains human âgés rights de moins de watch mu 18 ans, matohoza yakoze avaient été yasanze amajana arrêtés n'amajana arbitrairement. La y'abafunzwe plupart bamwe ont bari munsi été y'imyaka accusés cumi de n'umunani rébellion bari pour n'avoir bafashwe pas amategeko respecté les aho décisions du nyanzwe gouvernement benshi d'interdire les bagirije prières à ikiroberi kubera Poussine.
banse Si kumva toutefois ibitego le vya gouvernement leta devrait byababuza gusenga également ibisinde, veiller à toute niba leta opération hari soit igenzura surveillée, ishaka gukora répondre ni à tout ukuraba ko atama abus et se abajamwo igakorana coordonner n'abajejwe avec les ubutungane.
autorités judiciaires euh, compétentes.
umuyobozi mukuru ajejwe abahunguka asaba inzego z'umutekano n'intwaro kubarabira hafi yabivuze abakira ku mupaka w'uburundi na kongo ku wa cumi n'umunani ku kwezi nestor bimenyimana inzego z'umutekano ziri ngaho kugira zikurikirane abajejwe intwaro bari ngaho kugira bakurikirane by'ukuri abantu bose babwirizwa gucira inguvu hamwe kugira bakurikirane neza aba bantu ntihagire ikintu bonona ku kijanye no gutegura amatora kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane biyangenda ku mana aronderwa n'ubutungane bw'uburundi yagirizwa kugumura abanyagihugu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hadutse injyane za politike mu burundi abayoboke baze biyazwi nk'umuvugishwa w'ibusinde bahungiye muri repubulika ya demokarasi ya kongo bavuga ko bariko bahigwa buhongo inyuma y'imyaka ibiri abagera kuri mirongo itatu n'indwi muri bo biciwe ahitwa kamanyora muri teritwari ya warungu mu ntara ya kivu y'ubumanuko mu mishamirano yabahuje n'abasirikare ba kongo bamwe muri bo baciye bahungira mu rwanda imbere y'uko ico gihugu kibashikiriza uburundi imiryango itari mike ivuga ko abari mu burundi bakomeza gusubira muri kongo mu kinyegero hakaba n'abaja mu buganda banyuze muri kivu y'amajaruguru bakerekeza mu bwoko bw'abafumbira bavuga ururimi rwegeranye n'ikirundi n'ikinyarwanda abaherutse gutahukanwa bari bakuwe igoma ku mugwa mukuru w'iyo ntara biri mu buhungiro ku wa cumi na gatandatu ku kwezi bo bavuga ko basubiye mu burundi umutekano wabo wobangamirwa haheze imyaka irenga kuri itanu atawuzi aho umukuru w'umugwize biyangenda ku mana barizwa eroje wurika neza ijwi ry'amerika ikiza corona virus kiramaze gukwira mu bihugu byinshi hirya no hino ku isi ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS byita ku magara y'abantu bivuga ko abamaze kwandura uyu mugira barenga ibihumbi amajana abiri mu gihe abo umaze guhitana barenga ibihumbi icumi ku isi hose naho abahinga bagerageje gusobanura inkomoko n'ukuntu iyo ndwara iteye hari abandi bantu bafashe umugambi wo gukwiragiza ibihuha mu rwego rwo kubakangurira kwitaho ubuzima bwanyu iradiyo ijwi ry'amerika yahagurukiye kubeshuza ibihuha ku byerekeye imiti icyo kiza maze ibategurira insiguro itomoye nibyo umumenyesha amakuru wacu claude ganza munyamagana abashikiriza
indirimbo zifatwa nk'ururimi rwumvwa na bose ni nayo mpamvu mu gutanga ubutumwa bwafasha abantu gukiza amagara yabo no kubakangurira kugira uko bitwara mu bihe nk'ibi by'icyorezo cya virusi ya korona bamwe mu bahanzi n'abaririmbyi b'abanyafurika basanze ari ingenzi gukora mu nganzo bakanyuza ubutumwa bw'imbuzi mu njyana ziryoheye amatwi zimwe mu ndirimbo zirimo gusohoka hirya no hino kuri uyu mugabane wa afurika zikubiyemo ubutumwa bushishikariza abantu kwirinda kwegerana izivuga bimwe mu bimenyetso bya virusi ya korona no kubakangurira gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kandi kenshi gashoboka ibi bigamije guha abaturage amakuru y'ukuri ku buryo bwo kwirinda no gukumira ikwirakwira ry'iki cyorezo umuririmbyi akaba n'impirimbanyi muri politiki ya uganda bobi wine yaririmbye agira ati inkuru mbi iriho ni uko buri wese ashobora kwandura iyi virusi ariko hari inkuru nziza y'uko buri wese yanaba igisubizo muri iyi ndirimbo y'impuruza kuri virusi ya korona bobi wine yafatanyije n'umuririmbyi na bian lee mu gutanga inyigisho mu buryo bwakorohera buri wese kubwumva dukangurira abantu bose kugira isuku birinda kwegerana kandi abiketseho uburwayi bishyire mu kato cyangwa birinde kugera aho abandi bari virusi ya korona irashaka kurimbura inyoko muntu buri wese abe maso kuko ari icyorezo cy'isi yose kidakwiye gukerenza tubyiteho kuko ari ukurokora ubuzima undi mu byamamare utarengeje ingohe iki cyorezo ni perezida wa liberia george weya kuko asobanukiwe neza ingaruka icyorezo nk'iki gisiga igihugu ayoboye cyakubiswe n'icyorezo cya ebola mu bihumbi bibiri na cumi na kane kugeza mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu gihitana ubuzima bw'abantu ibihumbi bitanu byatumye nawe kuri iyi nshuro akora mu nganzo aburira abaturage be ko iki cyorezo cya virusi ya korona cyahita nabo bakunda gishobora gutwara nyoko cyahita na so musaza wawe cyangwa mushiki wawe twese hamwe duhagurukire kurwanya iki cyorezo njyana muntu afurika y'epfo nicyo gihugu cyibasiwe cyane na virusi ya korona ku mugabane wa afurika hamaze kubarurwa abasaga magana arindwi bamaze kwandura covid cumi n'icyenda korari y'urubyiruko yitwa ndorovu yo mu cyaro cya mawutse mu ntara ya limpopo bazibuye imihogo baririmba bashaka kubwira abantu bose ko virusi ya korona atari umugani cyangwa impuha ahubwo ko bugarijwe mu buryo bwihariye tubarizwa mu cyaro mu ntara ya limpopo agace kiganjemo abantu banduye agakoko ka virusi ya sida n'igituntu uku niko umuyobozi w'iyi korari yabwiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp yakomeje agira ati covid cumi n'icyenda ishobora gushegesha abaturage bacu niyo mpamvu twafashe icyemezo cyo gusohora indirimbo mu buryo bwa videwo twamagana ibihuha kuri iyi virusi tunereka abaturage uburyo bw'ibanze bwo kwirinda iyi korari iratanga ubutumwa yakubiye mu magambo agira ati mwoye gukuka imitima mukurikize izi nama zo kwirinda mu rwanda naho bamwe mu bahanzi batangiye gushyira hanze indirimbo zikubiyemo ubutumwa kuri virusi ya korona
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda naho nk'uko mubimenyereye iminsi yose ku gatanu mango ni umwanya w'amakuru yerekeye inkino na siporo bitekanijwe mu mpera z'indwi mu rwanda jean claude munyandinda mu ishyirahamwe ry'umukino wo koga mu rwanda haravugwa bombori bombori amakuru dukesha ikinyamakuru impamba akadomo com avuga ko ubuyobozi bushya bw'iri shyirahamwe bwatowe ku itariki ya makumyabiri na gatandatu y'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri bwakomeje kunanizwa kugeza n'aho bwangiwe gukora ihererekanyabubasha na komite bwasimbuye impamba akadomo com yandika ko umuyobozi mushya wa federasiyo y'umukino wo koga pamela agira imbabazi yandikiye perezida wa komite olympique y'u rwanda asaba ko hagira igikorwa ngo habeho ihererekanyabubasha n'ubuyobozi bucyuye igihe buhagarariwe na filibert rutagengwa ariko ngo nta mwanzuro wigeze ufatwa intandaro y'iyi kururukururu ngo ni uko hari bamwe mu basanzwe mu buyobozi bw'ishyirahamwe ry'umukino wo koga rwanda swimming federation batishimiye itorwa rya pamela agira imbabazi bagahitamo kumugira ishyamba komite nshyashya yatowe ariko ikaba itaremererwa gutangira inshingano igizwe na perezidante ariwe pamela agira imbabazi visi perezida wa mbere jean sauveur uwitonze innocent uzaba akiriho akaba ari visi perezida wa kabiri umunyamabanga ni james bazatsinda naho umubitsi akaba shantari mushimiyimana tunyarukiye mu mupira w'amaguru umukinnyi w'imbere mu ikipe ya APRFC Dani Usengimana aherutse gutangaza ko kuva mu bwana bwe ikipe ya Rayon Sport ariyo yamuhoraga ku mutima mu kiganiro yagiranye na IM Sports TV mu magambo ye yivugiye ko yakuze akunda Rayon Sport ndetse n'umubyeyi we abigiramo uruhare ngewe ntabwo njya nkunda guca ibintu ku ruhande wenda hari ushobora kubyumva akabyumva ukundi ngewe mu rugo kubera umusaza yakundagariwe cyane nanjye rero ubwo niyo kipe numvaga ndi kugendamo bitewe n'uko nabonaga ajya kuyireba kuko hari n'igihe yigeze kunzana kuyireba ngewe nakuze pe numva ni nkinye umupira nakina muri reyo kuba nayikinamo ntabwo ari ikibazo nayikinamo pe nayikinamo gusa muri aka kanya hari aho mbarizwa wenda hari igihe kizagera nabyo nkabitekerezaho ariko kuyikinamo ntabwo nayanga nayikinamo pe kubera agapingane gahora hagati y'amakipe y'amakeba APRFC na Rayon Sport aya magambo ya rutahizamu wa APRFC Dani Usengimana yakomeje gusakara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga bituma uyu mukinnyi yihutira ku rubuga rwe rwa Instagram avuga ko itangazamakuru ryamwibasiye bamwe mu bakurikiranira hafi ibya siporo mu Rwanda basanga atari ngombwa ko abakinnyi abasifuzi cyangwa se abanyamakuru b'imikino birirwa biteranyiriza ubusa bavuga amakipe bakunda kuko icyambere cy'ibanze ari ugukora akazi kabo ibisigaye bakabiharira abafana tukiri umupira w'amaguru kandi muri iki cyumweru akanama gashinzwe abasifuzi mu ishyirahamwe ferwafa kongeye gukubita akanyafu undi musifuzi uwo ni patrick ngaboyisonga wahanishijwe kuzamara ibyumweru bine adasifura igihe shampiyona izaba yongeye gusubukurwa ngaboyisonga yahanwe kubera amakosa yakoze ku munsi wa makumyabiri na kane wa shampiyona y'icyiciro cya mbere mu rwanda ku mukino wahuje rayon siporo na gicumbi fc kuri stade kigali nyamirambo ukarangira amakipe anganyije igitego kimwe kuri kimwe icyo gihe uyu musifuzi yemeje igitego cya rayon siporo kandi cyarabonetse umukinnyi ernest sugi amaze gutera inkubara umunyezamu wa Gicumbi FC wari wamaze gufata umupira bituma awurekura ari niyo nzima wa Rayon Sport yinjiza igitego yari Claude Munyandinda i Kigali
muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika naho niba mwanya kubashikiriza bimwe mu bintu bikomakomeye byabaye ku itariki y'uyu munsi ku itariki ya mirongo irindwi y'ukwezi kuwa gatatu mu gihumbi kimwe n'amajana indwi na mirongo irindwi n'indwi harabaye impanuka y'indege ku kirwa ca tenerife ihitana abantu amajana atanu na mirongo umunani na batatu venuste nshimirimana arabitwibutsa impanuka y'indege yabereye ku kibuga cy'indege cya Los Rodeos ku kirwa cya Tenerife cy'igihugu cya Espanye niyo kugeza amagingo aya yaguyemo abantu benshi indege ebyiri zo mu bwoko bwa Boeing magana arindwi na mirongo ine na karindwi zitwara abagenzi za kompanyi KLM na Panam zagunganiye ku kibuga muti byagenze gute kubera igikorwa cy'iterabwoba cyari cyabereye ku kibuga cy'ikirwa cya Gran Canaria byabaye ngombwa ko indege zose zoherezwa ku kibuga cya Los Rodeos ikibuga rero cyahise cyuzura indege ku buryo umuhanda umwe ukoreshwa n'indege zitegura kuguruka cyangwa se zizana abagenzi wahise wuzura byabaye rero ngombwa ko indege zitegura guhaguruka zibikorera ku muhanda ubundi uharirwa izigwa kuri uwo munsi hari ikibunda ku buryo abapilote ndetse n'abayobora indege batabonaga neza neza igihe rero indege ya KLM umunani zeru gatanu yari itangiye guhaguruka yagonze iya Panam cumi na karindwi mirongo itatu na gatandatu yari imaze kugwa ndetse n'abitwaye bari batangiye kwitegura kururuka abari mu ndege ya KLM bose bahise batabaruka ndetse n'abari mu ndege ya Panam barapfa harokoka gusa mirongo itandatu n'umwe nshuti mwese bakurikiranye ibiganiro byacu byo kuri iyi saha turabashimiye turashimiye kandi na fatuma karara yegeranije ibiganiro byose twabashikirije aya makuru mwashikirijwe na frederic nkundikije turabifuje mwese umugoroba mwiza mubandanye mwirinda ikiza corona virusi